radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye
making more money iby'uko urukundo rutakibaho ni amahomvu umuhanzi w'umunyarwanda ivan buravan yitabye imana mu rukerera rwo kuri uyu wa gatatu aguye mu bitaro byo mu buhinde aho yari yaragiye kwivuriza
hashize igihe arwaye twari dufite hope ko azakira ariko nyine uko byagenze niko imana Bruce intore uhagarariye ibikorwa bya Ivan Buravan Buravan yari yariyemeje kumenyekanisha umuco nyarwanda akoresheje indirimbo ni igitekerezo yagize nyuma yo kuva muri Prix de Couverte nibaza ko yanagitanze cya gihe imbuto foundation ishaka imishinga yo gufasha abahanzi Buravan yawushyiramo bawutera inkunga ariko uwo mushinga n'ubundi wari ugamije gukora ibihangano bishingiye ku muco nyarwanda cyangwa se bishingiye mu kumenyekanisha umuco nyarwanda Nsengiyumva Emmanuel uzi ku izina rya Emmy wandikira ikinyamakuru igihe mu myidagaduro iyi nkuru y'urupfu rwa Ivan Boravani niyo twibandaho cyane muri aya makuru y'iwanyu mu ntara mugume ku maradiyo yanyu ruhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana Aloyizi wiriweho mwiriwe neza veniste turayahera kuyavugwa kuri kenya leta zunze ubumwe za amerika ejo ku munsi wa kabiri yarahanuye abanyakenya ibasaba kuguma batekanye no kwirinda gusunikirwa mu migumuko ni nyuma y'aho william ruto atangarijwe ko ari we yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu mu nyuma uwo bari bahanganye rayira odinga nawe avuga ko ibi byatangajwe ari imfagusa umuvugizi w'ubushyikiranganji bw'imigenderanire n'ayandi makungu bwa amerika ned price yasabye impande zitumvikana gukorera hamwe kugira batorere inyishu iki kibazo cyo kutumvikana ku byavuye mu matora mu nzira zitekanijwe n'amategeko amerika isaba kandi abakuru bose b'imigambwe muri kenya kubandanya bahanura abanywanyi babo kuguma batekanye no kwirinda icyo cyose cyotera uruhagarara mu gihugu muri ibi bihe by'amatora rayira odinga yarushijwe na william ruto amajwi angana ibihumbi amajana abiri na mirongo itatu by'abatoye ni ukuvuga ibice biri munsi y'amajwi abiri ku ijana odinga w'imyaka mirongo irindwi n'indwi y'amavuko akaba n'inzobere muri politike muri kenya yavuze ko yibwe amajwi ariko ko azokwitwara muri sentare ntahinyuzwa avuga kandi ko yibwe no mu matora y'imbere yaya muri afurika kandi mu karere k'ibiyaga binini igitero ku icukuriro ry'ubutare bw'inzahabu cyahitanye abantu cumi na batandatu mu buraruko bushyira ubuseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo mu gatondo ka kare kejo ku munsi wa kabiri asani ndajole umukuru wa sosiyete sivile mu karere ka mambisa yavuze ko umuhari witwaje ibigwanisho kodeko koperative pour developement du congo mu gifaransa binjiye mu icukuriro ry'ubwo butare mu mihana y'isumbu hagati y'amasaha ya saa kumi n'imwe na saa kumi na zibiri z'agatondo yavuze kandi ko bishe abasivile bagizwe ahanini n'abarimyi hamwe n'abakora kuri iryo cukuriro hafi abantu cumi na babiri n'abasirikare bane umuvugizi w'igisirikare cya kongo jile ngongo yaremeje urupfu rw'abo basirikare bane ariko ntiyatanze igitigiri cy'abasivile bahasize ubuzima igisirikare cya kongo cyavuze ko mu ndwi iheze abantu bane bishwe hamwe n'abakozi babiri b'abashinwa banyurujwe muri ako gace nyine ka jugu inyuma yo gutana mu mitwe kwabaye hagati y'abasirikare muri afurika kandi mu gisata cy'amagara y'abantu ikiza cy'indwara y'agasama cyarateye muri zimbabwe kikaba kimaze guhitana abana bashika ijana na mirongo itanu n'indwi hamwe n'abandi barenga ibihumbi bibiri bakigwaye muri icyo gihugu umushikiranganji wo kumenyesha amakuru monika mutsvangwa yabwiye abamenyeshamakuru ejo ku munsi wa kabiri ko gushika ku itariki ya cumi na gatanu z'uku kwezi k'umunani abamaze kwandura agasama bashika ibihumbi bibiri na mirongo itanu na batandatu barimwo n'abo bana ijana na mirongo itanu n'indwi bapfuye mutsvangwa yavuze ko leta igiye gutangura isekeza ryo gutanga incanco z'agasama no gusaba leta amafaranga yihutirwa mu kigega c'intega bizoza kugira bahangane n'ico kiza
washington ijwi ry'amerika muyavugwa hirya y'umugabane wa afurika ishyirahamwe mpuzamakungu oni ryavuze ejo ku munsi wa kabiri ko umunyamabanga mukuru waryo antonio guteresi azobonanira mu burengero bwa ikirere hamwe na perezida wa ikirere volodimir zelenski ndetse na perezida wa iturukiya recep tayyip erdogan umuvugizi wa oni stefan dijarik yavuze ko uwo mubonano uzoba ku munsi wa kane kandi ko perezida zelenski ariwe yatumye ko abo bategetsi abategetsi batatu bari mu mugwi w'abategetsi bane bateye umukono ku masezerano yo kongera kureka ingano ziri mu bivuko bya Ukraine zigasubira gushogwa mu makungu ku munsi wa gatanu Antonio Guterres ategekanya kuzokwishikira ku kivuko ci Odessa kugira yirabire uko byifashe ku munsi wa gatandatu naho azocaja i Istanbul muri Turkiya
urakoze aroyize bigira mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi niko mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo hadu yacu vuba akadomo koma naho ku mbuga za facebook youtube na instagram aderesi yacu ni vuba radiyo yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayindwi gushika izayindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
umuhanzi w'umunyarwanda ivan buravan yitabye imana mu rukerera rwo kuri uyu wa gatatu aguye mu bitaro byo mu buhinde aho yari yagiye kwivuza mu itangazo ryasohowe n'abashinzwe kureberera inyungu ze bavuze ko buravan yazize indwara ya kanseri yaramaranye iminsi ababaga hafi y'uyu muhanzi bemeza ko yafashwe mu kwezi kwa karindwi uburwayi bwe bukaba bumuhitanye vuba igice cya mbere cy'iki kiganiro cy'iwanyu mu ntara tugiye kugiharira umuhanzi w'umunyarwanda ivan buravani tubanze turebe uko iyi nkuru yakiriwe i kigali ku murongo wa telefone uri kumwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika asumutakaboyi asumutakaboyi wirweho wiriwe neza venuste inkuru y'urupfu rwa ivan buravan yatunguye benshi yakiriwe gute mu rwanda nakubwira ko umuntu wese wakangutse mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu yakangukiye ku nkuru mbi y'urupfu rw'uyu muhanzi aho wasangaga ku mbuga nkoranyambaga bazanye amafoto ye babivuga kwinshi mu buryo bubabaje cyane yaba ari abantu bakuru yaba ari abantu cyane cyane bo mu rungano rwe ndetse n'abo bafatanyaga mu muziki byabashenguye mu buryo bukomeye ab'ijwi rya amerika ryagerageje kuvugisha twagize lisite nini y'abahanzi bagenzi be nakubwira ko kimwe cya kabiri cyabona agerageje guhamagara cyananiwe kuvuga akakwitaba n'amarira menshi akavuga ati ntacyo nabasha kuvuga ariko bake nanone twaganiriye bamwe bagize icyo bavuga cyane cyane nk'uwari uhagarariye ibikorwa bye inyungu ze bruce intore yagize icyo abwira ijwi rya amerika twateye intaci n'umuryango we twifuzaga ko rero twabimenyesha n'abakunzi be bose n'inshuti biciye ku mbuga ze cyangwa n'izacu iyo nkuru wayakiriye gute ntabwo navuga ko nayakiriye neza hashize igihe arwaye twari dufite hope ko azakira ariko nyine uko byagenze ni kwimana nk'umuntu mwabanye nk'umuntu umuzi abatamuzi cyangwa se wenda abamuzi ariko batamuzi cyane wavuga ko buravani yari muntu ki buravani yari umuntu ugira urugwiro cyane ahantu hose yabaga ari nta rungu aririmba abyina ikinyarwanda benshi baramubona so ni umuntu wakundaga abantu cyane ntabwo ari ukubivuga kuko atakiriho ariko abenshi bamuzi babi nuko tumuzi mu muryango we w'abahanzi bakiriye bate ko ivan buravani bari kumwe mu kwezi gushize atakibarimo
nibyo nari bibaye nk'uko mbuzaho ntangira abahanzi bageze nko kuri batatu nabashije kuvugisha bambwiraga bati ntacyo dushobora kuvuga kuri kuri buravani bakavuga bati twari duherukanye abandi twarasangiye ariko hari umwe wagerageje kuvuga mu kiniga cyinshi mani marite yagerageje kugira icyo abwira radiyo ijwi rya amerika ariko mu magambo make ndetse no kubyumva bisa nk'ibigoranye nawe twamuhaye akanya ntabwo mu by'ukuri byoroshye nta nubwo numva ngenda nabyakira ngenda bimenya nijoro cyane gicuku mbonye posite yanyujijwe ku mbuga nkoranyambaga akoresha yanditswe na manajimenti ye harashizeho hari nk'iminota nka cumi n'itanu babyanditse nibwo nabimenye Ivan Bravani avuga ko yari nkamo yamfataga nka mukuru we nanjye nkamufata nka murumuna wanjye muri ibi bya muzika ubundi bwa mbere nkimwumva bwa mbere nkimwumva ntari nanamumenya mu by'ukuri numvise tubonye indi mpano idasanzwe mu zidasanzwe ziba mu rwanda rwose yarimo ariko tuza no kumenyana byihariye turamenyana nyine twari abantu dukunda kujya inama cyane mu by'ubuhanzi nyine twajyaga tunatarama byihariye hamwe n'inshuti rero ni ibintu nyine numva ntabasha kumva pe ubundi yari umwe mu bantu bato mu myaka kubera ko numva ko muruta bafite ubwenge budasanzwe ku myaka ye pe
hanyuma ni iki kintu utazamwibagirwaho
ikintu cya mbere ntazamwibagirwaho ni uko ivan buravani kuri ngewe ni umwe mu bahanzi batatakaje ubupfura bwabo mu mubyigano wo kwamamara kubera ko abantu benshi batakaza ubumuntu n'ubupfura muri iyo nzira ariko we ntabwo yigeze abitakaza numva ari n'isomo rikomeye cyane njye navuga kugira ngo undi wese aryige byose byarihuse no kumenya yuko arwaye no kumenya yuko ari mu bitaro ava muri kenya ajya mu buhinde byose byarihuse ariko nari narabumenye kubera ko nanavuganaga na mukuru we bavindimwe twavuganaga hafi umunsi ku munsi nkurikira ngerageza gukurikirana amakuru ariko twese twarasengaga rwose kenshi ngo imana imuhe imbaraga zo gukira no kongera kugaruka ari muzima ariko buriya nyine imana yahisemo kumwisubiza kandi buriya yakoze ibyo yagombaga gukora mu gihe yari ariho kandi mu gihe gitoya amaze ku isi yakozemo byinshi cyane ijambo rya mbere nabwira umuryango we ni ukwihangana buravani yari bucura bwabo bihangane buriya imana yamukunze kuturusha ijambo namubwira namubwira ngo ruhukiye mu mahoro ya nyagasani kandi niba aho tujya twongera kubonana uko byose kose tuzongera duhure dutarame turirimbe twongere twishime asumta kaboyi nk'uko mani martin abivuga ivan buravani n'umuhanzi utashye atagomba usize ibitenga bituzuye wamubonye abyiruka nk'umuhanzi wamubwira muri make abumva ijwi ry'amerika yari mu ntoki
yari umuhanzi ukiri mutoya mwabyumvise ko yari afite imyaka makumyabiri n'irindwi gusa ndetse n'ubuhanzi bwe yagaragaye vuba nko muri bibiri na cumi na gatandatu ubundi yari umwana usanzwe ariko uko yaje bibiri na cumi na gatandatu atangira bibiri na cumi na karindwi yahise aba umuhanzi ukomeye dore ko yabonye n'igihembo gitangwa na radiyo mpuzamahanga ya rfi abasha kuzunguruka hafi ibihugu nka cumi na bingahe bivuga igifaransa acurangirayo acurangira muri ibyo bihugu aramenyekana ntabwo byari bisanzwe ko abahanzi nyarwanda bagera kuri ubu rwego mu gihe gito kingana gutyo rero ni umuhanzi usize amateka ikindi cya kabiri yageragerezaga kuririmba mu njyana gakondo agashyiramo ibyo urubyiruko rukunda ariko kandi agashyiramo n'ikinyarwanda cyane mu ndirimbo nye nyinshi abantu bamubona ahamiriza ashayaya ni umuhanzi wakoze ku mitima y'abantu abantu batari bakeya asumuta kaboyi umunyamakuru w'ijwi ry'amerika ndagushimye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza urakoze cyane venuste nsengiyumva emmanuel uzwi ku izina rya emi yandikira ikinyamakuru igihe mu myidagaduro aravuga ko ivan buravan yari yariyemeje kumenyekanisha umuco nyarwanda akoresheje indirimbo yavuganye na umutakaboyi muri buravan nayakiriye nijoro saa saba n'iminota mike cyane yahawe n'umwe mu bajyanama be yitwa Bruce intore anyoherereza itangazo riri ofisiye bakoze rivuga ko yitabye imana ni inkuru navuga ko ni incamugongo ni inkuru ibabaje icya mbere buravan ni umwana muto icya kabiri ni umwana wari ufite inzozi nyinshi by'umwihariko twari abantu baganira cyane nubwo mbere y'uko afatwa ngo akomerezwe icyumweru kimwe mbere twari twabanje guhura turaganira njye nawe iyo twashakanaga ntawagombaga kubura turaganira hari poroje yari afite yo gukora yo gucuruza ibihangano bye n'izindi porodagiti zirimo imyenda iriho amazina ye n'inigi za kinyarwanda n'utundi tuntu dutandukanye abicururiza kuri webusayiti ivomburavani doti komu iva akiva muri akiva muri tuwa ya ya puri de kuverte yabanaga n'igikomere rero cy'uko yazengurutse ibihugu cumi na bibiri asanga umuziki akora barawumva barawishimira ariko ntaririmba ngo bamenye ko ari umunyarwanda icyo gihe yavuye mu ibyo bihugu cumi na bibiri aza yiyemeje gutangira gukora umuziki ariko ufite aho uhuriye n'ikinyarwanda niyo mpamvu nuza kumva inarubumu ye nshyashya yagerageje guhuza umuziki we uri moderne ariko agashyiramo ya njyana taradisiyoneri kwa kundi bashayaya kumwe bahamiriza urayumva ukavuga uti kweri iyi ni inyarwanda ni igitekerezo yagize nyuma yo kuva muri puri de kuverte nibaza ko yanagitanze cya gihe imbuto foundation ishaka imishinga yo gufasha abahanzi buravani yawushyiramo bawutera inkunga ariko uwo mushinga n'ubundi wari ugamije gukora ibihangano bishingiye ku muco nyarwanda cyangwa se bishingiye mu kumenyekanisha umuco nyarwanda ni inshuti yanjye ikomeye ni umuhungu nabaga mfite ikibazo agahita abimenya iyo abonaga posite yanjye iyo ari yo yose ndakaye ko akunda upositinga kuri sitati utishimye ahitaga amamagara iyo nabaga nishimye yamamagara ntakaje inshuti yanjye kwa nsengiyumva emmanuel uzwi ku izina rya emi yandikira ikinyamakuru igihe mu myidagaduro yavugaga ibigwi by'inshuti ye ivan buravan watabarukiye mu buhinde azize indwara ya kanseri y'urwagashya ivan buravan yari afite imyaka makumyabiri n'irindwi ijwi ry'amerika uruwa mbere uruwa mbere uri igitego
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri kenya rayira odinga waruhanganye na william ruto mu matora y'umukuru w'igihugu yatangaje kuri uyu wa kabiri ko azifashisha inzira zose zishoboka z'ubutabera kugira ngo arenganurwe yavuze ko atemera ibyavuye mu matora aho william ruto yabonye mirongo itanu n'ibice bitanu ku ijana naho rayira odinga we wiyamamaje ku nshuro ya gatanu akabona amajwi mirongo ine n'umunani n'ibice mirongo inani na bitanu ku ijana nubwo bwose avuga ko azifashisha ubutabera ntabwo arageze ikirego cye ku rukiko rw'ikirenga yahamagaye abambari be kugumana ituze kandi barabyubahirije indorerezi zakurikiranye aya matora muri kenya zihamya ko yagenze neza muri rusange ko amajwi yagiye atangazwa ku rubuga rw'akanama gashinzwe amatora kugira ngo ubishatse wese yiteranirize william samuel ruto watowe ni muntu ki timu harisi ishimwe william ruto yavukiye mu giturage cyo mu gace ka lift valley mu karere ka eridoreti mu muryango w'abahinzi n'aborozi aho yaragiraga inka ndetse agafasha n'ababyeyi akazi ko mu mirima y'ibigori n'amashu ruto yavutse mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itandatu na gatandatu ubu afite imyaka mirongo itanu n'itanu y'amavuko yari amaze imyaka icumi ari visi perezida wa kenya ejo kuwa mbere nibwo komisiyo y'amatora muri kenya yatangaje ko ruto ariwe ugiye kuyobora kenya nyuma y'uko ariwe wari umaze gutangazwa ko yatsinze intsinzi ariko ntabwo abo muri iyi komisiyo bayivugaho rumwe kuko hari abanze gushyira umukono ku byatangajwe ko ruto ariwe watsinze bavuga ko gutangaza uwatsinze amatora bitaciye mu mucyo uwo bari bahanganye muri aya matora Raila Odinga yatangaje ko amajwi yibwe bityo iki gihita ikibazo gikomeye akumvikanisha ko kizarangirira mu rukiko mu gihe William Ruto yiyamazaga yakunze kugaruka ku kibazo cy'urubyiruko rutagira akazi yumvikanisha ko azashyira umuhati mu guteza imbere abakiri bato kuko nawe yavukiye mu muryango ukennye Ruto yazamutse cyane muri politiki nyuma y'amatora yo muri bibiri na karindwi yakurikiwe n'impfu nyinshi z'abantu bapfuye nyuma yo gutangaza wari uwatsinze amatora y'icyo gihe icyo gihe urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwamushinje ibyaha birimo ibyibasiye inyokomuntu rumushinje ndetse no guteza imvururu icyo gihe zaguyemo abantu bagera ku gihumbi magana abiri naho abagera ku bihumbi magana atandatu bakavanwa mu byabo urubanza rwe rwasheshwe muri bibiri na cumi na gatandatu ubwo yari amaze kuba visi perezida icyo gihe leta yabaye nk'ibyitambikamo ibangamira ikusanyamakuru ndetse igira n'uruhare mu byo urukiko rwavuze ko ari ukwivanga kw'abatangabuhamya no kwivanga mu bya politiki william ruto yavukiye ahitwa samput ni mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'umujyi wa edolet mu karere ka wasimu gishu ari iwabo ruto yororaga intama n'inka ndetse akajyana n'abana bo mu kigero cyo guhiga inkwavu yize amashuri abanza atambara inkweto ababyeyi ba william ruto ni abakristu b'abaprotestanti bakomeye mu idini aho bamutoje kujya ajya gusenga ndetse akaririmba no muri korari abazi ruto mu bwana barimo abaturanyi n'abanyeshuri biganaga bavuga ko ruto yatangiye kwerekana akiri muto ko ashobora kuzavamo umuntu ukomeye abo banyeshuri bavuga ko iyo mwarimu hari ikibazo yabazaga abandi bose bakakinanirwa ruto yazaga ari nk'umutabazi wabo inshuti za ruto zo mu bwana zavuze ko amaze gukura yatse ababyeyi be agace gato k'isambu yabo ngo ajye agahingamo ibigori ruto yageze aho agurisha inkoko yari yoroye kugira ngo abashe kujya yikemura utubazo tw'amafaranga iyi nkuru y'ubuzima bugoye yaciyemo niyo yakoresheje yiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu nk'uburyo bwo kumvikanisha ko ari umwe mu banyakenya bavukiye mu miryango ikennye mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo inani william ruto yagiye kwiga muri kaminuza ya nairobi yiga ibijyanye n'ibimera aho inshuti ze nanone zavuze ko zabonaga ari kwibanda cyane ku bintu bijyanye na politiki mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo icyenda na karindwi yahanganiye na Reuben Chessel umwanya wo mu nteko ishinga amategeko mu mujyi wa Eldoreti uyu Chessel yabaye umunyamategeko akaba n'umuyobozi ukomeye mu ishyaka ryari ku butegetsi bwa perezida Daniel Arap Moi ariko Ruto yakoresheje inshuti ze ziramufasha maze yegukana uwo mwanya William Ruto nubwo yahiriwe ndetse akagera ku cyo umuntu yakwita inzozi ntabwo yigeze ateza imbere akarere avukamo abenshi batuye muri ako karere batunzwe n'ubuhinzi naho urubyiruko rukabeshwaho cyane no gutwara abagenzi kuri za moto abaturage batuye mu gace ruto avukamo bavuga ko yubatse ishuri ndetse agatanga n'inkunga yo kubaka urusengero ariko ubuzima bwabo bukiri hasi cyane bavuga ibi bumvikanisha ko nta mihanda myiza bafite ndetse benshi bagituye mu mazu y'ibyondo adafite n'ubwiherero bwiza yubakiye ariko inzu umuryango we ndetse abaha n'uburyo bwo gukoresha amashanyarazi akoreshwa n'imirasire y'izuba benshi mu banyeshuri biganye na ruto bemeza ko insinzi ye ikwiye kujyana n'impinduka umwe mu banyeshuri biganye yavuze ko yagurishaga inkoko kugira ngo ashobore kugera ku kigero cyabo bityo bizeye ko hari ikintu azazana cy'impinduka ku buzima bwa benshi urakoze timu harisi ishimwe mu burundi abafite inganda zikoresha ibihingwa mu gihugu zikabikuramo ibiribwa bitandukanye n'ibindi bikenerwa ku mubiri baravuga ko ibitumizwa hanze bibicira isoko kuko biza bigura make kurusha ibikorerwa mu burundi barasaba leta guterwa inkunga igaragara kigali Thierry vendayishimiye karere k'inyana ginete ni umukenyezi arongoye ihinguriro ryitwa karere porodakiti risanzwe rihingura ibitegwa kama byo mu burundi birimo ibyo kunywa kurya kwisiga n'ibindi bikoreshwa mu gukora amasuku atandukanye ubumenyi bwo gutanguza iryo hinguriro akaba yaraburahuye mu gihugu ca canada nk'uko yabitangarije ijwi rya amerika yemeza ko ibyo bahingura biba bikoze mu co bita matiere premiere bisigura ko nta yandi maprodui baba bongeyemwo ku buryo biba bifise karite nziza nziza ijana ku ijana ariko nawe bimeze gutyo uyu mukenyezi avuga ko ibyo bahingura bizimba cyane kurenza ibiva hanze uku niko bisigura kandi twebwe dushaka amaproduwi naturel amaproduwi kama atarimo bya bindi by'ubumara by'amaporoduwi shimike by'amaporoduwi twe dukoresha ibintu bifite akamaro kaniniya ku magara y'abantu ndizeye eme nawe arongoye ihinguriro rikora ingwa rikazikwiragiza hirya no hino mu mashuri avuga ko ihinguriro ryabo ryashinzwe n'abari mu mugwi w'ugwaruka bashaka kwiteza imbere ndetse na leta ikaba yabashigikira gusa akavuga ko iyo babonye ibyo bakora bija kuvanwa mu bihugu byo hanze bibaca intege agasaba leta gufata iya mbere kugira uruhara mu guteza imbere abikorera na cane cane bafise amahinguriro mu gihugu uku niko abisigura kuri mikoro y'ijwi ry'amerika cyambere na mbere ni ugushikira cyane cyane twebwe urwaruka ko twarashyize amashyirahamwe tukoroherezwa mu bintu bitandukanye ikindi cya kabiri ni uko twumva kuri kuri ko dushikiwe iyo tubona amasoko y'ibintu dusanzwe dukora wasanga ibyo bintu bikurirwa hanze biratubabaza dukora ibintu dukora nk'ingwa amashyirahamwe cyangwa leta ikeneye kugura izo ngwa turyohera hakwizigura hanze abafise amahinguriro atandukanye mu burundi baganiriye n'ijwi ry'amerika bose bahuriza ku gusaba leta ko bokoroherezwa mu kugabanyirizwa amakori n'amatagisi na cane cane ku mamashini bavana hanze ndetse n'amakori batanga ku byo baba bakoze kuko ari byo bituma ibyo bakora bizimba kurusha ibivanwa hanze y'igihugu ibyo nabyo ngo bikaba bibatera igihombo aha kandi banasaba ko ikigo kijejwe iterambere mu burundi adb cokorana n'ikigo obr kugira ngo batakwe amafaranga y'umurengera na cane cane ko bamwe bamwe ariho baba banagishinga amashirahamwe yabo adebe iratworohereza kubwira dushinge amahinguriro uca ukurikiranwa cyane n'ikigo OBR umuntu aturiha ishikori abona ko amaporoduwi yose ameze cyo kimwe kosimetike yahinguwe ku matiya pamere yo mu burundi kandi ari safosi ari naturel si cyo kimwe na kosimetike yavuye hanze yakoreshejwe yakoreshejwe amapuduro cyangwa ibintu shimike sintetike ibyo bivugwa n'abafise amahinguriro binemezwa n'abadandaza bato bato basanzwe barangura bakaja kudandariza mu mabutike yabo ko ibikorerwa mu gihugu basanga bizimbye erega ibintu byose bitandatu ngaho bujumbura byinshi biva hanze ibikorerwa ngaha nawe usanga aribyo bizwi gusa batemba kubira ngaho kuri ibi bibazo byose ikigo kijejwe iterambere mu burundi adb ari naco gitanga imusha kuba bifuza gufungura amashirahamwe igiherutse gutangaza ko kigiye guhagurukira igisata c'ubudandaji bwaba ubw'imbere mu gihugu no hanze yaco mu gushikiriza leta ibikwiye guhinduka no gukuraho intambamyi zose zirangwa muri ico gisata hamwe no korohereza abanyamitahe kugira ngo igihugu c'uburundi gisubire cisununure mu kugira abanyamitahe benshi n'abadandaza bakomeye thierry vedashimiye ijwi ry'amerika kigali mu gusoza iki kiganiro mbibutse inkuru twibanzeho urupfu rw'umuhanzi w'umunyarwanda ivan buravan yitabye imana ari mu bitaro mu gihugu cy'ubuhindi aho yari yaragiye kwivuriza indwara ya kanseri y'urwagashya ivan buravan atabarutse afite imyaka makumyabiri n'irindwi ndashimira cyane asumuta kaboyi wamfashije kubategurira aya makuru na mukubiri ya baro ni mudatenguha buri munsi tuba turi kumwe muri gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi urukundo rw'umwana ruva kuri nyina mbasezeyeho mbatuye indirimbo y'ikimenyetso cy'urukundo ivan buravan big time mwari kumwe na venuste nshimiyimana
We're making it with no casting, making more money. iby'uko urukundo rutakibaho ni amahomvu ni amahomvu ngo ni gake gake agasigaye ngo ni gake gake